turashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu aha i washington dc muzindukanye na diana nininahazwe ngiye kubashikiriza amakuru ya kino gitondo ingingo nkuru nkuru ziyagize ubutungane bw'u burundi bwafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo umenyesha amakuru sandra muhoza amaze ukwezi apfunzwe ni ukuri je nosaba abategetsi yuko bategeka ko sandra arekugwa kuko nta caha cakozwe ni icenyi ku burundi gusa uni Maître Prosper niyo yankana awuranira umenyesha amakuru Sandra Muhoza muri make kandi mu Burundi ikena ry'igitoro ryatumye ibiciro vyacu n'ivyo kwiyunguruza muri Republika Demokarasi ya Kongo vyongera twabibateguriye mwirya nino kw'isi Urusiya butangaza ko bwaraye busambuye drone 31 na misile 16 za Ukraine aha muri Amerika naho naho Afrika iboneka mu migambi ya politike mpuzamakungu y'abakandida bariko biyamamariza amatora yo mu kwa 11 hidoni deano makuru yose byose ni mu kanya musangwa ikaze kandi mugire igitondo ciza nongere ndabaha ikaze reka rero amakuru yacu imbere yo kuja mu karere k'ibiyaga binini reka mbanze mpe ikaze mugenzi wacu fidele niyo ngabo adushikiriza amakuru agezweho hirya nino ku isi urakoze diane amakuru yo hirya no hino ku isi twabateguriye inteko za israel kuri uyu wa mbere zaratanye mu mitwe n'abagwanyi b'umugwi hamas mu buraruko no mu bumanuko bw'intara ya gaza ababonye ivyabaye batangaje ko ingwano ikomeye hagati y'inteko za israel n'abagwanyi b'umugwi hamas yabereye mu ikambi y'impunzi ya jabaliya mu buraruko bw'intara ya gaza n'akarere inteko za israel zagarutsemwo kugwanya ivyo igisirikare ca israel kivuga ko ari akigoro k'umugwi hamas ko gusubira kwiyegeranya no kongereza inguvu muri ako karere ababa mu ntara ya rafa mu bumanuko bw'intara ya gaza batangaje ko abasirikare ba Israel bongereje ibitero bakoresheje indege z'ingwano n'inteko zigwanira ku butaka muri ako karere kari hafi y'urubibe intara ya Gaza ihana n'igihugu ca Misiri. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za Amerika ku munsi w'Imana bwaratangaje ko umuyobozi wabwo Anthony Blinken yaganiye ku telefone n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Israel Yoav Gallant yamubwiye ko Amerika idashigikiye ibitero vy'inteko za Israel zigwanira ku butaka mu karere ka Rafa. Anthony Blinken yarasubiye kwemeza ko leta ya Amerika ibandanya gushigikira umugambi isangiye na Israel wo gutsinda umugwi Hamas. Yamara yavuze ko abasivile bategerezwa gukingigwa yasabye umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Israel Yoav Gallant gufasha mu gikorwa co guha imfashanyo abanyagihugu bo mu ntara ya Gaza mu gihe igihugu ciwe kiriko gihiga abagwanyi b'umugwi Hamas. Tuve mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi dukubitire mu Burusiya aho ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bw'ico gihugu bwavuze ko drone indwi na misile zine zasamburiwe mu kirere co mu ntara ya Crimea. Uburusiya bwigaruriye drone umunani zasambuwe mu kirere co mu ntara ya Kursk mu gihe izindi zine zasamburiwe mu kirere co mu ntara ya Lipetsk. Ukraine yakoze ibitero vyayo ahanini mu ntara ya Belgorod yo mu Burusiya iri ku rubibe nayo. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya bwavuze ko bwasambuye drone cumi na zibiri na misile cumi na zibiri mu kirere co mu ntara ya Belgorod. Ibitero mu ntara ya Belgorod vyabaye umunsi umwe inyuma y'uko ibitero vya misile vya Ukraine vyishe abantu batari munsi ya cumi na batanu bigakomeretsa abandi barenga mirongo itatu iyo nkuru yatangajwe na buramatari w'iyo ntara kuri uyu wa mbere ejo kuwa mbere kandi buramatari w'intara ya Kharkiv muri Ukraine Oleg Sinyehubov yatangaje ko abantu barenga ibihumbi bine bahunze kuva ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye bavuye mu bice biri mu micungararo y'intara ya Kharkiv iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Ukraine hari nyuma y'uko Uburusiya bukoze ibitero bitari vyitezwe muri ivyo bice inteko z'Uburusiya zakoze ibitero zikoresheje vya muzinga mu bisagara biri mu karere ka Kharkiv ku munsi w'Imana perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaratangaje ko ingwano ikomeye iriko irabera mu bice vy'intara ya Kharkiv vyegereye urubibe n'Uburusiya abantu ibihumbi n'ibihumbi baba muri ivyo bice baravuye mu vyabo inyuma y'ibitero vy'Uburusiya tukiri mu Burusiya icegera c'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za Amerika Vedan Patel ejo ku munsi wa mbere yatangaje ko ihindurwa ry'umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu vyerekana ko perezida w'ico gihugu Vladimir Putin yaburaniwe mu kigoro kiwe ko kubandanya ibitero muri Ukraine ubwo bushikiranganje bwatangaje ko ingwano muri Ukraine iriko itwara uburyo bwinshi Uburusiya bwamenyesheje ko ingwano muri Ukraine iriko igira ingaruka zikomeye ku butunzi bw'Uburusiya kandi iri kwihitana inteko nyinshi z'ico gihugu icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika Vedant Patel yabwiye abamenyesha makuru ko ibiharuro bimwe bimwe vyerekana ko Uburusiya bumaze gutakaza abasirikare ibihumbi amajana atatu na cumi na bitanu yavuze ko ingwano muri Ukraine yasinzikaje imiryango itari mike mu Burusiya. Patel yavuze ko Uburusiya bwatanguye ingwano muri Ukraine ko kubera izo mvo bushobora kuyihagarika igihe icyo ari cyo cyose mu gukura inteko zabwo muri Ukraine. radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc muhandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye turangirize ku makuru yerekeye ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika aho melinda french gates umunyamatungo w'umugiraneza wo muri leta zunze ubumwe za amerika ejo kuwa mbere yatangaje ko avuye mu ishyirahamwe ridakorera inyungu gates foundation yari yashinze iryo shyirahamwe hamwe n'uwahoze ari umugabo wiwe bill gates Gates Foundation ryabaye rimwe mu mashirahamwe y'abagiraneza afise uruhara rukomeye cyane mu makungu ivyatangajwe na Belinda French Gates afise imyaka 59 bibaye imyaka itatu inyuma y'uko yahukanye n'uwahoze ari umugabo wiwe Bill Gates afise imyaka 68 hisunzwe amasezerano hagati y'abo bantu bahoze bubakanye Belinda French Gates ingingo yiwe yo kuva mu ishyirahamwe Gates Foundation izoja mu ngiro ku itariki indwi y'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka azoronka imiliyaridi cumi na zibiri n'imiliyoni amajana atanu y'amadora yo gukoresha mu bikorwa vyiwe vy'ubugiraneza bifasha abapfasoni n'imiryango belinda french gates yatangaje ko inyuma yo yiyumviye neza yafashe ingingo yo gutanga imihoho mu mabanga yiwe y'icegera c'umuyobozi w'ishyirahamwe bill and melinda foundation ni mu butumwa bwanditse yashize ku mbuga ngurukanabumenyi belinda french gates yavuze ko iki ari igihe gihambaye ku bapfasoni n'abigeme muri leta zunze ubumwe za amerika no mu makungu hamwe n'abo bose bari mu rugamba rwo gukingira no gushyira imbere uburinganire yavuze ko abo bantu bakeneye gufatwa mu mugongo mu buryo bwihuta ingingo belinda french gates yatangaje yo kuva mu ishyirahamwe gates foundation ayifashe mu mwaka w'amatora muri leta zunze ubumwe za amerika aho vyitezwe ko ikibazo co gukorora inda kigira uruhara rukomeye cyane mu matora azoba mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka abademokrate bariko barondera gufatira ku ishavu ababashigikiye bafitiye abarepublikani ku twigoro twabo two kugiramira uburenganzira bw'abapfasoni n'abigeme bwo gukoroza inda Melinda French Gates amaze igihe kirekire afitaniye imigenderanire myiza n'abanyapolitike bakomeye bo mu mugambwe w'abademokrate. Bill Gates yarongoye Melinda French mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane bafitaniye abana batatu bahukanye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe yamara bari babandanije bayoborera hamwe ishyirahamwe Gates Foundation bakoresheje amatungo menshi baronse biciye mu ishyirahamwe Microsoft. Bill Gates ku munsi wa mbere yarashimiye uwahoze ari umutambukanyi wiwe ku ntererano ikomeye yatanze mu ishyirahamwe Gates Foundation.
Arakoze Fidel niyo ngabo kuri amakuru yose yaduteguriye akaba ahejeje kudushikiriza hayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho urunani rw'amashyirahamwe aharanira indero y'akanovera kuri bose bafashe bige rutangaza ko ikibazo c'igitoro kiriko kigira ingaruka zikomeye ku banyeshuri n'abigisha gushika ku mashuri asigaye ari ubupfindo burebure ibindi kuri ino nkuru na tiarive ndayishimiye mu kiganiro cihariye abarongoye urwo runani bahaye ijwi rya amerika bavuga ko ico kibazo gishobora gukora mu nkokora igabanuka ry'ubumenyi mu mashure gashirahamwe kasiye icegera c'uwurongoye urwo runani bafashe bige avuga ko ico kibazo babona ko cafashe iyindi ntera na cane cane ku mwana w'umunyeshure adafise ayandi mikoro turabona yuko ari ikibazo kiriko kiratera ingorane haraheze iminsi mikeyi vyo kwiyunguruza bigorana abanyeshuri bamwe abagiye kurorera amabisi bagacigwa abandi bafashe inzira yo kugenda n'amaguru mugabo ukaza usanga uyo mwanya wo kugenda n'amaguru uratuma umwanya ugabanuka wo kwiga kuko umwana araho bimugora aba afise ayo igihumbi n'amajana abiri bamuhaye cyo kugenda no kugaruka ukaza usanga biramucanganiye ikindi ayo mashirahamwe ashingira ko avuga ko kubura uko abanyeshuri biyunguruza byafashe iyindi ntera gashirahamwe avuga ko ari igitigiri c'abana baja kw'ishure babona mu mabarabara bariko baragenda n'amaguru aho bashika kw'ishure barushe cane ku buryo n'iyo bashitse mw'ishure batabasha gukurikirana ivyigwa neza si abanyeshuri gusa bafise ico kibazo nk'uko babibwiye ijwi ry'amerika banavuga ko n'abarimu bava kure nabo bafise ico kibazo aho usanga umwigisha nawe yashitse kw'ishure yacerewe ibyo tubivuga ku banyeshuri ni kubigisha nicyo kimwe kuko uburyo bwo kwiyunguruza ni nka bumwe ubu nyine ashika ku ishuri yarushe hanyuma kandi akagira n'umwitwaririko ukavuka amuciramo mu kazi yari asanzwe akora kuri ivyo bibazo byose abakunzi b'ijwi ry'amerika bazindukiye ku gituro c'amabisi giherereye mu ruziba iri muri komine ya muha iri mu ntara ya bujumbura aho bavyiboneye ko atari agaseseshwa rumuri hari mu gitondo ca kare hatonze abantu batandukanye barimwo n'abanyeshure bari bamaze kwihebura ko batari buronka imodoka benshi muri abo bari bamaze gucegwa kuko hari abinjira guhera isaha cumi na zibiri n'igice gushika isaha imwe n'igice za mu gitondo kandi bamwe baja mu bice bitandukanye bigize igisagara Ngagara aho harimwo abana biga mu mwaka w'icenda mu w'icumi na rimwe no mu w'icumi na kabiri muri abo abakunzi b'ijwi rya Amerika babonye hari abari bagiye kwiga mu buterere bavuye ngaho mu ruziba ni ukuvuga ko barengana komine zibiri arizo muhaha na mukaza kugira ngo bashike ku ishure bisigura ko bafata bisi zibiri imwe imugeza muri centre ville akarondera iyindi imujana mu buterere baba baja mu gisagara canke abaharenga bavuga ko hari igihe basubira inyuma kuko bitashoboka ko bagenda bagenda n'amaguru ku birometero birenga hafi mirongo ibiri abandi baba bagiye kwiga mu kanyosha hari abahitamwo kugenda n'amaguru bavuye ngaho mu ruziba ariko bakavuga ko n'abari kure cane bashika barushe cane bamwe muri abo twaganiriye babisigura mu mvugo yuzuye agahinda igituma turi ngaha ni uko twabuze ikintu gitwunguruza kuvuga ibitoro byabaye ndani benshi banini kuva mu ruziba gushika mu kanyosha ni amafaranga ibihumbi bibiri kandi ku moto mugenda muri babiri cyangwa umwe muri babiri n'ibihumbi bitandatu amakinga ntituba tugifata nawe nyine acaduza babonye igitoro cyaduza kubera nabuze bisi ndiko naja mu buterere kwiga nacerewe twinjira twinjira saa moya na kenzi twe twabuze ikidutwara ku ishuri niyo mpamvu turi ngaha tangura saa moya n'inusu twacerewe ikindi basigura ni uko bafise ubwoba ko bashobora kuyoberwa kuko niyo bacerewe batabasubiriramwo uretse kwimura ivyigwa kuri bagenzi babo bashitse kare hari ikintu mpomba rwose kuko ibyo baba bitse nanjye ntabyo namba nditse nubwo nimura ku bandi banyeshuri batabyeswitse umwigisha abyigisha yariho ndi ntacyo ntahura nkuko dushobora gutanga n'amayinterogasiyo yaheze ugasanga urahombye muri ubwo buryo nyinshi urumva nk'ubu ashitse nka saa tatu urumva gushika saa tatu baba batanguye byinshi kubera nk'abo mu w'icyenda batangura twizere n'inusu urumva baba bamaze kwiga byinshi rero urumva bamaze guhomba byinshi abo bana b'abanyeshuri nabo basaba ko bokoroherezwa iyo hageze kwinjizwa mu mabisi aba yabonetse nk'uko byakogwa kera kuko banigana n'abandi ugasanga barasigaye bikabaviramo gusiba ishure baratwara koroherezwa nk'abanyeshuri nk'uko byari bimeze abanyeshuri batangura
uruhombo rwose kumva rero kabisa leta ikwiye gukora ibishoboka byose ikacuruza amadeparasema akwiye akacuruza igicoro kugira ngo dushobore kwiyunguruza bitatugoye hari n'abarezi batashimye ko amajwi yabo yumvikana kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya amerika nabo kandi bemeza ko muri kino gihe kwiyunguruza bigoye na cane cane ku banyeshure bishobora gutuma umwimbu ugabanuka abo bigisha basigura ko hari aho bakoresha ibibazo ku by'abana batabashije gukurikirana bakabona ko hari cahindutse nabo bakavuga ko bibateye impungenge Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika Kigali Thierry ndayishimiye urakoze tukivuga ku vy'ikena y'igitoro mu Burundi iki kibazo catanguye kugira ingaruka ku biciro vyo kwiyunguruza no ku bakigura muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ibiciro vyaduze cane biturutse ku barundi baza kukirondera muri ico gihugu ino nkuru turaza kuyigarukako mu makuru yacu ari imbere duce tuguma ariko mu Burundi aho ubutungane bw'ico gihugu bwafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo umenyesha amakuru Sandra Muhoza amaze ukwezi apfunzwe we n'abashingwa amazi abiwe bari basavye ko yoburana yidegemvya Muhoza muhoza muribuka ko yagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kubiba urwanko rufatiye ku macakubiri abashingwamanza biwe babwije irya amerika ko bagiye kunguruza urubanza pierre claver niyo nkuru yabiduteguriye amahirwe yo kurekugwa agasubira kuraba abana biwe batatu yabaye indoto ku mumenyeshamakuru sandra muhoza uwo mukenyezi akoreye ikinyamakuru candika la nova burundi mu ntara z'uburaruko bw'uburundi yari yaburanye mu mpera z'indwi iheze ari kumwe n'abamwunganira mu mategeko bari basabye ko yorekugwa akaburana yidegembya canke agatanga ingwate yamara kuri uyu wa mbere sentare nkuru y'igihugu yabakuriye inkoni ku gishitsi mu ngingo yo sentare idatanga insiguro nyinshi ivuga ko ivyo umuburanyi sandra muhoza yasavye atashingiro bifise kuko ku bw'abacamanza ivyaha uwo mumenyeshamakuru akurikiranywe ko bikomeye kandi bihanishwa igihano kinini gushika ku gufungwa ubuzima bwiwe bwose ivyo vyaha navyo birimwo uguhungabanya umutekano w'igihugu gucanishamwo abantu no gukwiragiza urwanko rufatiye ku bwoko ni ivyaha ubutungane buvuga ko uwo mukenyezi yakoreye mu ruhame ku rubuga ngurukanabumenyi rwa whatsapp ruhuza abamenyeshamakuru n'inzego za leta burundi media iyi ngingo yakiriwe nabi n'umunyamategeko prosper niyo yankana aburanira umumenyeshamakuru sandra muhoza yabwiye ijwi rya amerika ko bagiye kunguruza urubanza kugira ngo iyo ngingo ifutwe imbere y'uko urubanza ruburanishwa mu idonido kuri we ubutungane bw'uburundi nibwo bucafuza isura y'igihugu mu makungu kurusha abandi bose dusaba ko uburundi butosubira kwambikwa ibara n'ibintu bito nk'ivyo bitagira aho bihagaze ko abantu bayaze ari abantu bangana abantu bakora umurimo umwe abantu bari basangiye umugwi bayagiramwo hashobora kuvamwo umwe akaza kurega uwundi bamudodobereza bamwambika umugozi mu izosi sinumva rero ingene uburundi bwosubira kwambikwa ibara ry'uko bakuma bapfunga abamenyesha amakuru kubera ubwo buntu ataho buhagaze ni ukuri je nosaba abategetsi yuko bategeka ko sandara arekugwa kuko nta caha cakozwe ni iceyi ku burundi gusa umumenyeshamakuru muhoza yamenyekanye aho afungiwe inyuma y'iminsi itanu anyururijwe ingozi n'abantu batamenyekanye imbere y'uko atwagwa mu ibohero rikuru rya mpemba aho afungiwe muri kino gihe yabanje kuburanira mu mpisho muri parike ya bujumbura akuwe mu biro by'iperereza umushingwamanza wiwe atangazwa n'ingene uwo mumenyeshamakuru atafungiwe canke ngo aburanishirizwe aho icaha cakorewe mu buraruko bw'igihugu ivyo bamwagiriza ko yakoze bikoreye ingozi afatwa na komiseri w'urwego rw'iperereza w'ingozi amwumviririza ubwa mbere ingozi mugabo aca mumanuka n'ibujumbura nk'uko umenga wewe yoba avuga ati je nta bubasha mfise ariko sandra nta ubudahangagwa afise yari kuburanishirizwa n'ingozi nicyo gituma twe tutumva na gatoyi ingene baciye kubiri n'amategeko ibyo byose biteye amakenga ntawuzi icyo bigamije komite mpuzamakungu ikingira abamenyesha amakuru cpj ibona ko iryo fungwa ari nk'igitero ku mwuga wo kumenyesha amakuru mu burundi ndetse rigatuma abamenyesha amakuru bakora mu bwoba budasanzwe mudoki mumo atwara igisata ca afurika yo munsi ya sahara muri cpj yaganiriye n'ijwi rya amerika ari nairobi muri kenya yakoze icaha ikihe yarenze ayahe mategeko bafise ivyemezo ibihe ibi ni iterabwoba ririko rirakorerwa abamenyeshamakuru bakorera mu bwoba budasanzwe ni nk'aho leta ibabwiye iti namwe mushobora kunyuruzwa umuryango wanyu ntumenye iyo muri mushobora gufatwa umwanya n'umwanya kandi uburenganzira bwanyu bugahonyangwa abaharanira agateka kazina muntu mu burundi bobo bibaza ingene umumenyeshamakuru ashobora kwegekwa ko ibyaha bihanishwa igihano nk'ic'abakora iterabwoba ku isi ku ijwi ry'amerika umunyamategeko janvier bigirimana atwara umuhari mpuzamakungu turunora page asigura ko ariho nyangwa rikabije ry'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro mu gihugu na cyane cyane ko ari ingendo ihonyanga ibwirizwa shingiro eh, kandi leta ikubahiriza ivyiyumvira abantu bashikirije kuko abantu bose ntibateza kwiyumvira co kimwe ntibateza gukomera amashi ibintu bimukira noneho ibi bintu vy'uko abantu bashikiriza ivyiyumviro mu migwi barimwo cyane cyane ibi vy'ubuhinga ngukana bumenyi vya whatsapp canke ibindi ni ibintu bisanzwe kugera aho ntitubona icaha yari yakoze cotuma aca afatwa nk'umumenja nibaza yuko ari ingendo igayitse ingendo ituma uburenganzira bw'abarundi cyane cyane uburenganzira bwo kumenyesha amakuru bubandanya buhonyangwa amashami mpuzamakungu akingira uburenganzira bw'abamenyeshamakuru harimo na RSF asaba irekurwa ry'uwo mumenyeshamakuru yibutsa ko yasanzeyo uwundi mukenyezi mugenzi we Floriane Irangabiye uyo wewe amaze umwaka urenga afunzwe yakatiwe gufungwa imyaka cumi bahuriye ku caha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu Pierre Claver niyo nkuru ku bw'ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye mu gihugu cy'u Rwanda Wenceslas Twagirayezu aherutse kugirwa umwere ku vyaha vya genocide aratakambira ubutungane abusaba ko amasezerano igihugu ca Danemark camurungitse mu Rwanda cagiranye n'ico gihugu cy'u Rwanda yubahirizwa kugira ngo asubirane uburenganzira bwiwe Eric Bagiruwusa mbere yo gutangira iburanisha Twagirayezu yabwiye urukiko rw'ubujurire ko kuva yasohoka mu munyururu ari guhura n'ibibazo bikomeye bishobora kugira ingaruka zikomeye ku rubanza rwe mu bujurire yasobanuye ko kugira ngo aburane bimusaba kuba afite umutekano ushingiye ku mibereho ye yavuze ko kuva urukiko rukuru rwamugira umwere ku byaha aregwa ambasade y'igihugu cya danimarike yari yiteguye guhita umwohereza muri icyo gihugu nk'umwenegihugu rwacyo ariko biza kuba ikinyuranyo yavuze ko ubushinjacyaha bwakomeje kumubwira ko agomba kubanza kuba ibiganiro Twagirayezu yabwiye urukiko ko u Rwanda rutubahirije amasezerano rwagiranye n'igihugu cya Danimarike mbere yo kumwohereza kuza kuburanira aho bikekwa ko yakoreye ibyaha yavuze ko abayeho nabi no kugera aho aba ari ukeye kuko ashobora no kuburara yabwiye urukiko ko kuva yafungurwa ubushinjacyaha bwahise bujuririra icyemezo kandi ko amaze guhindagura aho arara inshuro zirenga muri makumyabiri kandi abamwitagaho bamaze kumurambirwa avuga ko iyo abibwiye abagombye kubikemura bakomeza kumurerega ko bari kubyigaho umucamanza yifuje kumenya niba hari ingaruka zidasanzwe byamugizeho yasobanuye ko muri make mu magambo ye abayeho nk'inzererezi abanyamategeko bamwunganira Bruce Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema bavuga ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko kandi ko cyagombye kuyubahiriza bikarushaho gutanga umutekano ku baburanyi bombi babwiye umucamanza ko bunganira bagombye kumureka akajya muri Denmark bajya bamukenera bakamutumiza aho byemewe n'amategeko bitabaye ibyo u Rwanda rwagombye gukurikiza ibikubiye mu masezerano rwagiranye na Denmark rukamumenyera buri kimwe ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Komi Harindi Ntwari ndetse na bwana Vincent Niyonzima bwavuze ko amasezerano yabaye hagati y'ibihugu byombi atagombye kwinjizwa muri urubanza rw'ubujurire basabye ko twagira yezu yakwegera inzego zibishinzwe zikamukemurira ikibazo urukiko rwavuze ko amasezerano yabaye hagati y'u Rwanda na Denmark yagombye kubahirizwa magingo y'ubushinjacyaha bwajuriye nyuma yo kutishimira icyemezo cy'urukiko rukuru cyagize umwere twagira yezu ku byaha bya jenoside buvuga ko mu cyemezo cy'urukiko rukuru harimo inenge zikomeye busaba ko zakosorwa bwavuze ko urukiko rwitaye ku miburanishirize bwise iya sinari impari gusa bwabwiye umucamanza ko bidahagije we n'abamwunganira bagombye no gutanga ibimenyetso bifatika bigaragaza ko kwaho yari ari abamwunganira mu mategeko bakabwira urukiko ko nta nenge zishingiye ku mategeko ubushinjacyaha bwigeze bugaragariza urukiko mu bimenyetso bwatanze ubushinjacyaha kandi bukavuga ko mu nzego z'ubugenzacyaha zo mu gihugu cya Denmark uregwa yemeye ko hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yari mu Rwanda ku Gisenyi ibi bakabinenga ko urukiko rukuru ntacyo rwabivuzeho mu cyemezo cyarwo umunyamategeko Bikotwa akavuga ko kuba ntacyo urukiko rukuru rwavuze kuri ibyo bimenyetso yabihuza n'umugani w'ikinyarwanda ugira uti ukuzimaniye amazi nawe umuzimanira amazi ubushinjacyaha buvuga ko muri Denmark twagira yezu yemeye ko yari ashyigikiye ibikorwa by'interahamwe n'ubwo atagiye mu bwicanyi bukavuga ko ibyo ari ikimenyetso ko ku matariki bumuregaho yari mu rwanda twagira yezu yavuze ko ayo makuru y'ibanga yabatanze ku binjira n'abasohoka igihe yasabaga ubuhungiro yavuze ko ntaho bihuriye n'ibyo ubushinjacyaha bumurega hari ingingo enye urukiko rw'ubujurire rugomba gusuzuma muri urubanza urubanza rwa Twagirayezu ku rwego rw'ubujurire hari kumenya niba yari ari cyangwa atarari mu Rwanda ku matariki aregwaho kumenya niba hari ibimenyetso urukiko rukuru rwaba rwarengagije mu kumugira umwere kumenya niba mu kumugira umwere hari amategeko yirengagijwe no kumenya ikijyanye n'ibihano yahabwa mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga rwagize twagira Yezu umwere ku byaha aregwa ubushinjacyaha bumurega kwica nk'icyaha cya jenoside no kurimbura nk'icyaha kibasi inyoko muntu twagira Yezu we abihakana akavuga ko ku matariki bamuregaho yari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gihe cyitwaga Zaire kuva abanyarwanda batangira kuza kuburanira mu rwanda ibyaha bya jenoside bwana wencesilas twagirayezu niwe wabaye umwere mu gihe abandi bahamwe n'ibyaha bagakatirwa ibihano bitandukanye twagirayezu w'imyaka mirongo itanu n'itandatu y'amavuko aregwa ibyaha akekwa ko yakoreye mu cyahoze ari komine rwerere mu karere ka rubavu ya none mu burengerazuba bw'u rwanda ari mu rwanda nk'umunyarwanda uhakomoka n'ahaburanira urubanza rwe ariko ntaho agaragara mu bitabo by'irangamimerere ryo mu gihugu yavukiyemo mu rubanza rwe ku rwego rwa mbere umwe mu bacamanza batatu bamuburanishaga ntiyemeranije na bagenzi be ku cyemezo cyamugize umwere twagirayezu afatwa nk'umuturage wa danimarike kuko afite ubwenegihugu bw'icyo gihugu eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye tugaruke rero ku yindi migabane aha muri leta zunze ubumwe za amerika imyiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kwa cumi na rimwe irabandanya abazotora bazohitamwo hagati ya perezida ahari joe biden n'uwo yasubiririye mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe donald trump mu kwiyamamaza kw'aba bakandida bombi ntaho afurika iboneka mu migambi yabo ya politike mpuzamakungu nivyo turabira hamwe rero uno munsi mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasigurira ibijanye n'amatora muri leta zunze ubumwe za amerika yo muri uno mwaka mugenzi wacu thomas kamirindi aduge ku ijambo afurika ni umugabane ufite umutungo kamere utubutse ni nawo kandi muri iki gihe ufite ubukungu bwiyongera n'umuvuduko munini kurusha indi migabane uretse ibyo afurika ifite n'abaturage benshi barenga miliyari imwe na miliyoni magana abiri abasesenguzi bemeza ko uzatsinda amatora hano muri leta zunze ubumwe za amerika uwo ari we wese yaba biden yaba trump azakenera byanze bikunze kwita kuri ibi byose no gufata ingamba zo gukemura ibibazo by'umutekano nabyo byugarije afurika gusa rero trump na biden ntibabona afurika kimwe aba basesenguzi bibuka ukuntu mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani trump yigeze kwita afurika na hayiti nayo ituwe n'abirabura yaba yarabyise ikintu kimeze nk'ibihugu by'amazirantoki michael walsh ni umushakashatsi kuri afurika mu kigo cy'ubushakashatsi mu bya politiki mpuzamahanga cyitwa foreign policy research institute gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika
nibyo byaramamaye ko yakoresheje bene icyo gitutsi nyuma agerageza gukurikiza politike yo kwita ku bibazo bikomeye byo muri afurika nk'iby'umutekano no kubishakira umuti ariko mu by'ukuri ntibyari imigambi yaguye ireba kure
ku rundi ruhande biden yagerageje kwita ku bufatanye na afurika bushingiye ku ndangagaciro z'impande zombi ariko byatwikiriwe na politiki ya guverinoma ye kuri isirayeli n'ingufu yashyize mu bikorwa byo gukumira uburusiya muri afurika n'ukuntu bugenda buyiyegereza kurushaho cameron hudson ni umushakashatsi kuri afurika mu kigo cyitwa center for strategic and international studies cya hano i washington dc umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika
abanyafurika babona neza ibirenze hirya politiki za amerika muri afurika urugero intambara mu burasirazuba bwo hagati intambara yo muri gaza n'inkunga amerika y'isirayeli cyangwa se ibyo amerika isaba ibihugu bya afurika byo kudacudika n'uburusiya babona neza icyo kintu cy'indimi ebyiri muri politiki za guverinoma ya biden ntibikurura ubucuti na afurika
abasesenguzi basobanura ko izi politiki za amerika zigabanya igihagararo n'igitinyiro cyayo muri afurika ari byo uzatorwa yaba biden yaba trump agomba kuzareba niko cameron hudson abibona
bizaba ngombwa ko perezida wa amerika mushya arwanya ukuntu amerika igenda itakaza akarenge ku mugabane wa afurika atirengagije ukuntu ibihugu bya afurika bigenda birushaho kurengera uburenganzira bwabyo bwite no guhuza imvugo imwe mu ruhando mpuzamahanga
biden na trump ntibabona afurika kimwe ariko bafite icyo bahuriyeho abategarugori babo basuye afurika mu bihugu bya kenya namibiya misiri na malawi perezida biden yohereje kandi muri afurika visi perezida we kamara harris muri ghana tanzania na zambia ariko bo bombi biden na trump ntawigeze ajya muri afurika ari umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika
ejo rya amerika ni ngaha rero duce tuba turabangiriye amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo mwakoze kudutega abiri kuri mikoro ya lidiane ni nahazwe yakoze nadia taha twari kumwe mu buhinga bw'ivyuma etienne karekezi niwe yaraduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye rero tubifuriza umunsi mwiza ahanje turaza gusubira mu makuru yo ku mugoroba